murumva radiyo ijwi ry'amerika ni saa kumi n'imwe n'igice mu burundi no mu rwanda ijwi ry'amerika ritanga ibiganiro byaryo by'igitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato turatangirira ku makuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo nyuma yaho turabagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda kirageza saa kumi n'ebyiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe ku cyumweru murakurikira ikiganiro dusangira ijambo mbere y'ibyo byose rero ijwi ry'amerika rirabagezaho amakuru y'ingenzi avugwa muri iki gitondo
muri somaliya muri kumwe na Louise bigirimana kuri mikoro murambabarira muri somaliya umwigeme w'imyaka cumi n'itanu yarishwe abandi bane bo mu wundi muryango barakomereka mu bitero byagabwe n'umurwi w'iterabwoba wa al shababu mu gisagara ca baidowa mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu ababibonye bamenyesha ko abo barwanyi barashe ibisasu cumi na kimwe bimwe birwa ku kibuga c'indege ibindi birwa mu mihana y'abanyagihugu kiba igitero kigira kabiri gikomeye gikozwe na al shababu kuri ico gisagara mu kiringo c'ukwezi kumwe mu kwezi kw'indwi naho abana babiri barishwe abandi cumi n'icenda barakomereka mu kindi gitero nk'iki cakozwe na al shababu muri ico gisagara ca baidowa umugambwe anc uri ku butegetsi muri afurika y'epfo waratsinzwe ku murwa mukuru pretoria mu matora yo mu mitumba ejo ku munsi wa gatandatu bubaye ubwa mbere uwo mugambwe utsindwa kuvaho harangiriye intwaro ukaryanisha miryango ya apartheid umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi democratic alliance party watahukanye amajwi mirongo ine n'atatu n'igice kimwe ku ijana mu gihe anc waronse mirongo ine na rimwe n'ibice bibiri ku ijana mu matora y'i pretoria ariko naho biri ku mugambwe anc wa nelson mandela uracaza imbere mu majwi mu gihugu cyose mu gihe ufise amajwi mirongo itanu n'ane ku ijana abakurikiranira hafi bya politike muri icyo gihugu bavuga ko abanyagihugu bafise ishavu baterwa n'ubushomeri burenze urugero barimwo hamwe burimwo hamwe n'ibiturire birangwa mu butegetsi muri ico gihugu uwahoze ari icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu muri sudani yo mu manuko rieke mashare yashimye akamo katewe n'abakuru b'ibihugu byo muri ako karere basaba ko yosubizwa mu mabanga yiwe ibyo byashyikirijwe n'umuvugizi wiwe james gadet dak ejo ku munsi wa gatandatu mu nama yabahugiye adizayiba ku murwa mukuru wa etiyopiya ku wa gatanu abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'iterambere muri ako karere igade basabye ko mashari yosubizwa mu kibanza ciwe basabye kandi ko horungikwa inteko zo mu karere zijya kubungabunga amahoro no gukingira abasivile mu twigoro two gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro yatewe ku mukono na perezida salva kiir hamwe na mashari dakamenyesha ko mashari yiteguye gusubira ku murwa mukuru juba mu gihe izo nteko zobanza kurungikwa nawe taban den gayi aheruka kugenwa na salva kiir ngo asubirire mashari muri icyo kibanza cy'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu amenyesha ko atazoba intambamyi ko yiteguye gukinjura mu ntumbero yo kubahiriza iyo ngingo y'abakuru b'ibihugu byo muri ako karere amakuru y'inkino naho leta zunze ubumwe za amerika n'icyo gihugu cyabaye icya mbere mu gutahukana umudari w'inzahabu mu mahiganwa y'inkino za olympique yatanguye ejo ku munsi wa gatandatu iriyo do janeiro muri brezil Jenny Trasher ni umwigeme w'imyaka cumi n'icyenda ahiganwa mu bagore barasa bakoresheje inkoho ndende yabaye uwa mbere mu banonotsi bose yatanguye gutsindira umudari w'inzahabu nawe Wong Sun Vin yahaye igihugu cya Vietnam umudari wa mbere w'inzahabu mu gutsinda ihiganwa ry'abarasa bakoresheje inkoho ntonto bubirigi nawe Greg Van Avermaet nawe yabaye uwa mbere yatahukanye umudari wa mbere w'inzahabu mu bagabo bagendesha amakinga mu ibarabara korea mu mpanuko yararushije amerika itwara umudari w'inzahabu mu barasa imyami iyindi midari yatahukanywe n'abagore hamwe n'abagabo mu nkino zo kunagana na jido mwamenya ko amerika aricyo gihugu cya mbere gifise abanonotsi benshi muri ayo mahiganwa cyonyine cyaserukiwe n'abashika amajana atanu na mirongo itanu na bane mu Bubirigi naho igipolisi cy'Ububirigi kimenyesha ko umugabo yari afise umupanga kandi atera akamo avuga Allahu Akbar yishwe arashwe n'igipolisi ejo ku munsi wa gatandatu inyuma yaho akomerekeje abagore babiri b'abapolisi mu gisagara ca Charleroi umushikiranganje wa mbere w'Ububirigi Charles Michel yamenyeje ko ariko akurikiranira hafi ivyo vyabaye kandi ko anegura ico gitero ico gitero co muri ico gisagara ca Charleroi kibaye nyuma yaho abandi bantu mirongo itatu na babiri biciwe mu kwezi kwa gatatu ku kibuga c'indege c'i Buruseli mu Bubirigi mu Bufaransa naho abategetsi bo mu buraruko bw'Ubufaransa bamenyesha ko abantu cumi na batatu bishwe n'umuriro wadutse mu nzu y'ubunywero barimwo mu gihe bari ko bahimbaza umunsi mukuru w'amavuko wa mugenzi wabo abandi bantu batandatu barakomeretse umwe akaba yarababaye cyane naho itorokanizo ry'amakuru Reuters ryatangaje ko abo bantu bari mu myaka iri hagati ya cumi n'umunani hamwe na mirongo ibiri n'itanu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya noneho tubagezeho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
bakunzi b'ikiganiro ejo turabasuhuje kandi amahoro y'imana be kuri mwe mwese mudahwema kutwereka ko turi kumwe buri gihe cyane cyane ku cyumweru tubahaye ikaze cyane nk'ibisanzwe ni mu kiganiro ejo ku cyumweru tariki yo ni iya karindwi kamena umwaka ni bibiri na cumi na gatandatu iki ni icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa munani iki kandi nicyo kiganiro cya mbere muri uku kwezi muri iki kiganiro mugiye kubana nanjye dorine dahomba na mugenzi wanjye nicole umuziranenge mu kiganiro ejo
uru ni uruhererekane rw'ibiganiro tumaze iminsi tuganiraho byose bivuga ahanini ku makimbirane aboneka mu muryango reka tubibutse ko ikiganiro cya mbere cyavugaga ku gusiganira guha abana uburere kw'ababyeyi icya kabiri nacyo cyavugaga ku guharira abakozi kurera abana kuri uyu munsi nk'uko twatangiye tubivuga turaganira ku myitwarire y'umwana bitewe n'ubwisanzure yahawe n'ababyeyi be mu muryango ndetse n'uko agomba kwitwara mu gihe yahawe ubwisanzure bwo gukora icyo ashaka by'umwihariko ariko kandi turarebera hamwe ko abana badakwiye gukoresha nabi uburenganzira bahabwa n'ababyeyi babo ni mu kiganiro ejo ikinamico nyiramubande nayo turakomeza kuyikurikira muri iki kiganiro ikaze mwese mukomeje gukurikira gahunda z'ijwi rya amerika kirisite uyu munsi mu gaseke k'ubutumwa tubafitiye ubuhe uyu munsi byose biragaruka ku kiganiro ejo cyatambutse ubushize muribuka ko twaganiraga ku burere buhabwa umwana mu muryango ariko by'umwihariko tukavuga ku babyeyi baharira inshingano zo kurera abakozi bo mu rugo reka tutabatindiye rero ubu butumwa tubuhere ku bwa emmanuel uri i muhanga ati iyo hariye umukozi wo mu rugo inshingano zo kurera umwana bituma afata imico itari myiza cyangwa se myiza bitewe n'imico y'uwo mukozi umurera undi mukunzi wacu razara ati umwana ukuze arerwa n'umukozi wo mu rugo kenshi na kenshi akurana uburere butari bwiza naho gape uri i karongi aho ni mu burengerazuba bw'u rwanda ati icyo kiganiro cyari cyiza cyane muzagisubizemo gape urakoze cyane kandi tukwijeje ko n'ibiganiro byacu bitaha bizakomeza kuba byiza kurushaho reka dukomereze ubutumwa bw'abatwandikiye ku bwa jean claude urirongi ati abana bahawe uburere n'abakozi bo mu rugo usanga babyirukana imico itari myiza muri sosiyete ubutumwa bwanyu mwatwandikiye reka tubuhinire ku bwa ivamani irambona utwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa facebook arirwo ejo yutu eko ati birakwiye ko umwana muto arerwa n'umukozi wo mu rugo ati ariko biba byiza kumurekera umukozi wo mu rugo ari uko afite nibura imyaka icumi cyangwa kuzamura mwakoze cyane buri mwese twabanye muri uyu mwanya w'ibitekerezo byanyu bayi bayi bayi ukomeje gukurikira ikiganiro ejo ushobora no kudusangiza ibitekerezo byawe unyuze kuri imeri yacu ariyo feedback ejo at gmail dot com ndetse kandi ushobora no kutwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka instagram twitter ndetse na facebook hose urahadusanga ugiye ahashakira gukandikamo ijambo ejo youth echo mu magambo afatanye mana fashe ifugize u rwanda uzikure ku mihanda iki ni ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm tugiye kuganira ku myitwarire y'umwana mu muryango niba bikwiye ko ababyeyi bakwiye guterana abana babo mu gihe babahaye ubwisanzure gusa abakunzi bacu inshuti mukuri iki kiganiro ejo muri aka kanya mwakwibaza muti ese buri mwana niko agira ababyeyi hoya hoya si twakwirengagiza ko hari abana b'imfubyi ndetse ku babyeyi bombi
kwihangana biruta byose kandi burya siho ubuzima buhagararira gusa kandi hari n'abandi baba mu cyimbo cy'ababyeyi bakita ku bana ndetse bakababa hafi ari byo bituganisha ku kiganiro cy'uyu munsi ahanini tugiye kurebera hamwe uko umwana agomba kwitwara mu gihe ahawe ubwisanzure bwo gukora icyo ashaka n'ababyeyi reka ikiganiro cyacu cya none dukomeze twumva icyo ababyeyi batekereza ku myitwarire y'umwana wahawe ubwisanzure n'ababyeyi be ni kuri mikoro ya bagenzi bacu david hitiman na lazari buregarege ni mu karere ka ruhango
igihe uha umwana ubwisanzure ntumukurikirane bikamuviramo ingaruka wakwibwira ko yagiye ku ishuri kuko wamuhaye ubwisanzure busesuye ntumukurikirane ugasanga ntiyagiye ku ishuri
bimuviramo kuba ikirombo akabaho nta muntu yubaha akigira icyigomeke
muri make ubwisanzure budakurikiranwa si bwiza umwana umuha ubwisanzure ariko ukanamukurikirana nk'umurezi
abakobwa icyo gihe wamuhaye ubwisanzure bwose ashobora kujya mu busambanyi agahuramo n'abagabo bakamushuka noneho ku gitsina hungu iyo wamuhaye ubwisanzure bwose bi akaba ikirara akinjira mu buryo bwo kunywa ibiyobyabwenge akinjira mu busambanyi aho akaba yakuramo imico itari myiza
yewe nyuranya n'abo bavuga ko bimugira ikirara ahubwo mbona bibasha kumufasha guhuguka mu mutwe akaba yabasha kwitekerereza iby'ejo hazaza akaba umugabo muri rusange
aba babyeyi turabashimiye cyane ku bw'ibitekerezo bitandukanye bamaze kutugezaho
amategeko avuga ko umwana ari umuntu wese uri munsi y'imyaka cumi n'umunani kuyirengeje wese afatwa nk'umuntu mukuru ndetse akaba yatangira no guhanwa n'amategeko mu gihe akoze ibyaha runaka gusa niko ibi bisa nk'aho hanze y'amategeko mu buzima busanzwe bitandukanye kuko akenshi usanga n'umuntu ufite imyaka irenze iyi ariko akiba iwabo akaba anagifatwa nk'umwana mu rugo rero umwana ashobora kudakoresha neza ubwisanzure yahawe bitewe n'uko abayeho cyangwa bigaterwa na bagenzi be mugenzi wacu kirisipe mizero yaduteguriye inkuru y'umwe mu bana batabashije gukoresha neza ubwisanzure yahawe yego reka twumve inkuru y'uyu musore turagaruka mu kanya
mama wawe papa wawe umwe muri bo ntabwo abura kumenya uduco tumwe na tumwe ugenda uvukana yakuze ari imfubyi ku babyeyi bombi arerwa na nyirakuru abana na mukuru we hamwe na mubyara we batuye nyamirambo mu karere ka nyarugenge mu mujyi wa kigali imana jean batiste uyu musore w'imyaka makumyabiri n'ine aravugana ubwitonzi nyamara ntazibagirwa ibyo yakoze igihe yabagaho ntawamugenga amakosa ya mbere njye nakoraga ni ukugendera ku bitekerezo byanjye ndagira ngo duhe urugero wenda mu ndukurikiye utumva kugendera ku bitekerezo byawe wabikoreshaga gute ya liberite yanjye yampaye kugerageza bimwe mu biyobyabwenge ibyo mvuze nkumva ko ari ibyo ibyo ntavuze nkumva ko bitari bikwiriye ubwo urumva rero byagiye bituma ugenda wiyumva kubera bya biyobyabwenge nagiye nkoresha ibyo byose yabikoraga rwihishwa mu w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nsengimana wahawe ubwisanzure mu kinyarwanda bibivuga neza ngo kwiragira ukicyura yibuka ko iyo saa kumi n'ebyiri z'umugoroba zabaga zigeze izuba rihumbye yafataga agapantaro ke keza n'agapira nuko akajya guhura n'urungano bagenzi be isaha nyinshi nakundaga kwita yari saa tanu nkakomanga akabyara kanjye niko naraboneye ko kasaga nk'aho ari gato umukuru wanjye we yabaga ari siriyasi ukuntu nta nubwo yashakaga kumva ibyo mvuye yambwira ati nsigaye niyigira ikirenge uyu mubyara we kuba nawe yaramufunguriraga muri icyo gicuku ni uko yamurushaga imbaraga bityo agatinya ko mu gitondo aza kumukubita gusa nsengimana avuga ko nyirakuru uherutse kwitaba imana ntako atageze ngo amugire inama ariko ntiyamwumva dore ko yatangiye kwangirika icyo gihe yaragize ibintu byo gutereta abakobwa njye n'inkweto tuyoga kugira ngo tumare ubwoba ngende nsinyira urwego kuvuga ibyo ntekereza byenda bihinduka nshyiramo urumogi ngo ntabwo ndi seriye ngo umuntu anywa inzoga ngo araseka cyane cyangwa se icyo avuze akakigumaho reka noneho mbe siriyasi nshyiramo n'akamogi kubera gukoresha ibiyobyabwenge cyane bitewe n'ubwisanzure yari yarahawe nsengimana yatangiye kumera nk'ufite uburwayi bwo mu mutwe rimwe na rimwe akabona aba ku mubumbe wa wenyine cyangwa akagira urwikekwe akajya ahora yikanga abantu gusa amaherezo y'ibyo byose yaje gufatwa mu nzererezi ni ukajyanwa kugororwa mu kigo ngororamuco iwawa nagiye mu ntangiriro mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na gatatu ubwo nigaga mu mashuri ya segonderi niga muri sekisiyo ya ifeke mu wa gatandatu bakora icya leta njyewe ndi aho ngaho uyu musore kuba yarataye igihe kinini ni kimwe mu byo yicuza gikomeye gusa ubu ababajwe n'uko nyirakuru wamureze kuva mu buto yatabarutse ataremera neza ko yahindutse ibyo niyumvishaga nkiri mu biyobyabwenge narabihinduye ubu none mfite kwiyumvisha nki- nk'ibyo niyumvishaga mbere ntarabijya uyu musore utarakoresheje neza ubwisanzure yahawe avuga ko byaba byiza ababyeyi bahaye ubwisanzure abana babo ariko ababyeyi ntibaterere iyo bagakomeza gukurikirana iby'umwana abamo umunsi ku munsi Crispin Mizero ikiganiro ejo i Nyamirambo
murumva ijwi ry'amerika
niko zimwe mu ngaruka uyu musore yahuye nazo harimo no guta igihe reka tumushimire kubwo kudusangiza uko yari abayeho bibere n'abandi urugero mu gukoresha neza igihe cyabo mu gihe bahawe ubwisanzure n'ababyeyi babo reka dukomereze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ku buhamya na bamwe mu rubyiruko badusangiza uburyo bahabwaga ubwisanzure maze bitewe n'uko babukoresheje bigateza amakimbirane hagati yabo n'ababyeyi ni mu mujyi wa kigali tabara pacifique yari ahatubereye
Uwimana Nadia njyewe ibyo bintu byambaye nkimara kugira imyaka makumyabiri ababyeyi banjye bambwiye ko nakuze ubu nkwiye gutangira gukora ibyo nshaka ariko nkabikorana ubwenge n'ikinyabupfura ariko kubera za gahunda nagiraga n'abandi bana bagenzi banjye natangiye kujya ntaha ntinze ugasanga nashwanye n'ababyeyi rimwe natashye ari saa saba z'ijoro nuko papa biramurenga cyane biramubabaza ankubita urushyi nanjye ndamurakarira kuko numvaga ari uburenganzira bwe
nitwa nitegeka aimable mfite imyaka makumyabiri n'umwe njye papa akimara gupfa mama yabaye nkundeka ntangira gukora ibyo nshaka nkatahira igihe nshakiye nk'abandi ugasanga natashye nasinze ibyo byatumaga ntumvikana nawe kuko njye numvaga ari uburenganzira bwanjye ariko wowe ntabyumve
nitwa amahoro sandrine mbana n'ababyeyi banjye bombi mu by'ukuri mbona tutamenyanye neza bitewe n'uko batampa uburenganzira isanzure na bagenzi banjye Mfite imyaka makumyabiri n'itatu ariko usanga nkiri umwana wo gusaba uruhushya rw'ahantu hose nkeneye kujya nagerageza kugenda narusabye ugasanga twabipfuye
nitwa hitayezu felix maze kugira imyaka makumyabiri n'ibiri ariko mu rugo usanga nta mwanya bampa wo kwisanzura nk'abandi bagenzi banjye usanga iyo ngiye muri gahunda zanjye nkagerageza gutinda gutaha usanga bashaka kumeza hanze y'umuryango ngo naje inyuma ya papa
bakunzi bacu rero mumaze kumva abana bahabwa ubwisanzure ndetse n'abatabuhabwa bityo rero mbona gukurikirana abana nyuma yo guhabwa ubwo bwisanzure bifite akamaro garambe francois nawe yagize ati umwana ni umutware
umutware umwana ni umutware umwana ni umutware
dorine tugeze muri wa mwanya twese dutegerezanya amatsiko turi benshi ese kuri uyu munsi byifashe biti ni umwanya w'ikinamico nyiramubandi
duherukana mbegeti na gakuru bacura umugambi wo gukora ikosa ngo babahe igihano cyo gukora mu biro bya diregiteri ese byarabashobokeye kurikira iki gice
yewe gapapiyasi we yego soro uzi ko neza neza mbabaza nkururiye abanzi pepe pepe ntarava ku izima wa muhungu wa gatsimbanyi sha aramutse avuye muri gereza sha neza neza aradufatanya na se baratumara rero rero gasoronga ni nayo mpamvu tugomba gukora ibishoboka byose agahiramo oya ni ibibazo buriya twahaye amakuru abashinzwe umutekano ko acuruza urumogi ari nawe uruzana mu nkambi nibidafata ubwo ni ugushaka ibindi mwishwa wanjye mbabazi se yankundiye sha ko amaze kunkururira abanzi mu rugo iwanjye dore ejo bundi yagiye kumugemurira sha ibiryo ndabimena sha ndabimena mbimarira hasi nanjye nabimena none ubu ngubu sha nta kidoda yirirwa arira kandi kiriya gihungu kiranshaka hmm?
ntubyumva se gishaka kunyica kuko nta kuntu naba mfitanye ibibazo na se isi ari umwanzi gica Eh, Eh, ngo anku- yikundishwe ku mukobwa wanjye atari agahanga kanjye ashaka aha Eh, He, none soro turabigira gute rero aho gatsimba nyishe wasanga azakohereza intumwa zikakwirenza ariko papiya nta kindi tugomba gukora uretse gusaba abayobozi b'inkambi gushyiraho za bariyeri bariyeri ikumira abantu bava hanze y'inkambi umuturage wese uvuye hanze y'inkambi ya rwejuru he? Sha, yagera mu nkambi tukamukubita sha zikamwumva uzi ko uwo mugambi ari wo soro
mugambi wa kigali ariko se nanone tubisabye bakabitwemerera kandi ibintu byinshi byunganira imfashanyo tubigura hanze bizagenda gute abana se biga hanze y'inkambi nabo tuzababuza kujyayo abana biga hanze bo bihorere ubundi se baba biga biga ibiki tuzabakusanya mu nama bose tubibumbishe kandi nibatabyemera bazabireke papiya icyo ni igitekerezo cya kigabo Eee, ahubwo tugomba kugiha umugisha
mbura umwana wanjye yusufu ntimuzanyira nimutazanye imari yanjye aho bigeze n'ibyo mwirirwa mumbwira ngo mwayishyize mu bikarito ngo barayitwara ibyo si nkibyemera mugomba kuyizana byihuse kandi ni ukuri ntabwo twakubeshye mama yusu ubu se koko twakubeshya ruriya rumogi tu- tukarugira dute koko Eh?
gaku Mm.
nta soni ufite sinababujije kubyita mu mazina kandi gakuru mbona wowe utari shapu nka mbegeti nababwiye ko mujya mubyita jigabayiti muranyumva Hmm? ariko buriya muzi ko mwafungwa He, ewe. nta nubwo mwakangisha ko muri abanyeshuri cyangwa abana rwose mama yusu twakoresheje amayeri yose ngo dukure ziriya jigabayiti kwa Ni diregiteri ukuri.
ariko byaranze ni ukuri kw'imana ariko byanga biti Hmm? sinababwiye ngo duhe umupuranto akantu k'agashimwe babikureyo Hmm.
nabyo bikabananira gusa erega mama yusufu nabyo twarabigerageje biratunanira turatinya Yego.
ahubwo ashaka kudukubita ye ngo tumuhamagare ikira hari ikintu gitangaza ubwo rero mumenye ko iriya mari yanjye kuva ikiri muri kiriya kigo cyanyu Hmm.
bishobora kuvamo ibibazo baba weri
ngiye kubaha amafaranga muyashyire umupuranto cyangwa ni materi maze mubikuremo
abana mwana wanjye ndakumva mama Eh, ko mbona iyi burigade batari kukurekura wahamwe n'icyaha koko burya wacuruzaga urumogi arega mama nababwiye kuva kera kose ko njyewe ntacuruza urumogi hanyuma se uwakubwira ko ntanaruzi ngo ndeke arega ntabwo kuba ndi hano kuri burigade bivuze ko icyaha kimfata Eh, baracyari mu iperereza ariko se gukomeza guhakana ngo ntabwo wacuruje urumogi ahubwo urabona abapolisi baribeshye baza kugufata gusa nta makuru bafite Eh, nabo bakwibeshye ko abasore b'iki gihe utamenya amayeri yabo Eh? ubwo wowe uba wumva uzava muri muri aha ngaha kuko uhakana icyaha none se mama uragira ngo mbigenze nte koko amvara emera icyaha usaba imbabazi nyine bakurekure ye Eh? urashaka kwinyangira nka so ubu se urabona ibi bibazo wowe na so mwashyizemo nzabivamo nteko mama njyewe nemera icyaha ntakoze Hmm.
ubwo se naba ntandukaniye n'abariya bambeshye ubu se ari ukwemera icyaha utaragikoze bakakurekura Hmm.
no kutacyemera ugaheramo urumva ntacyo wahitamo hagati aho kudashobotse
turagira ngo rero turebere hamwe ibindi bikorwa by'amahoro dukwiye gukora gakuru rero hari utudiru yagiyemo ariko ndaza kumuha ubutumwa bw'ibyo twavuze urabukoze cyane mbege ahubwo se ya gahunda ya defire de monde yarapfuye burundu aha minyo wamutera umwuga we byarangiye yanze neza neza shambege byarapfuye ariko turacyareba ko twabona abandi baterankunga ariko igitekerezo cyo kiracyahari pe nta kundi none se mwaretse tugategura amarushanwa yo kwiruka ku bantu bose
Square ibyo.
tugasaba umuyobozi guhemba abasaba ba mbere natwe tukaboneraho amahirwe yo gutanga ubutumwa bw'amahoro muri iryo rushanwa
mbege urakoze cyane ku gitekerezo cyawe utanze pe ndagikunze Hmm. gusa nyine dukwiye kurebera hamwe abantu ki bakwiye kwitabira iryo rushanwa cyakora igitekerezo ni cyiza cyane pe abaza mu marushanwa ndumva ari abantu bose ahubwo bakorera hehe we mureke rero mbereka ukuntu twapanga ngaho tubwire ku buryo bamanuka ruhiza bakazenguruka inkambi yose bakanazamuka ka gasozi ko hepfo y'ivuriro bagasoreza ku marembo y'inkambi ariko koko bazajya bagera hari igihaha cyavuyemo pe none se mbege ubwo koko ko icyo gitekerezo numva gisaba amikoro amafaranga tuzayakura he
ariko uzi ko nkanze wa mugore we nagukanze utankangaze ubu si iyo ubanza kwivugisha nkamenya ko ari wowe uje koko ukareka guhita winjira ubu nubona ko utumye umuti wongeye kwinjiramo ushwaratagura ku itama koko utanshwatagura se waratuye di ntiwarebye se ariko rero nawe urandenganya urenganya ubwo se wumvaga ari nde wundi ukinguye koko wumvaga wenda ukinguye ese ubwo uzi ko mu kanya numvaga ibirenge by'abantu bazenguruka inzu bazenguruka inzu Ah, maze nsohotse mu mutiba ari uko numvishe bitakizenguruka ngo ngorore umugongo yego disi none se ubundi ko nari nzi ko uriya uzanye abana nkaba mbona uje wenyine gatsimbanye nawe ntugasetse ariko nsetse iki muzana se njyewe mfite ubuhe bushobozi bwo kumukura muri buri gadi ko nanamubwiye ngo akwiye kwemera agasaba imbabazi none akaba yatsembye ngo ntiyakwemera icyaha atakoze ubundi narabivuze uriya muhungu wanjye yatangiye kuba igicucu aho atangiye kwambarira imyenda idozwe n'uriya mukobwa wo mu mpunzi oya ibyo ntaho bihuriye bitahurira se oya ahubwo se wamubwiye ko agomba kuza agacuruza kugira ngo mbone uko nzishyura biriya bintu ntangije yananiye rwose yakunaniye ntako ntagize ngo ase reka reka reka yewe nanamubwiye ngo se asigaye yituriye mu mutiba agerageza uze umucungure umutabare numva rwose ntashaka kwemera icyaha
munyumvira abaho ubundi umuntu ucuruza bamuheza mu buroko gute koko umusore ufite imbaraga kantengwa rero ndakubwira ndi kukumva fata umupolisi urahasanga nurangiza umuyamupfumbatize mu ntoki maze andekurire umwana gira vuba kandi ntabwo nabishobora niko rwose bimeze
none se shambege mwiza iki ko njye ntari kwinjira n'amafaranga mu musufu mu kigo
Sha, ni byinshi sana Eh, ariko muri karabu ab'ijuru na minyoni Eh.
bambajije aho wagiye kagira inkwe Eh, Eh.
mbabwira ko hari utudiri wagiye wabonye uko uhisha ya mafaranga ya mama yusufu neza neza umva wayahishe Sha, nabanje gucukura ubwa mbere ngo nyahishe yewe ubundi nikanga wa mushumba dubiri uragira inka zo kwa manase ngira ngo yambonye yewe mba ndayimuye nibazaga nti iyo nemera nkayazana ku ishuri n'ubundi
sha isomo twabonye ryo kuzana ibintu ku ishuri sha, wa mugani.
irahagije ariko gaku ndakumva dukwiye gufata icyemezo Eh, cy'ukuntu tugomba kuva muri iki kibazo sha, nibyo ni ukuri ubu tuzaha animateri ruswa koko N- nibyo nibaza none se mbegeti we Hehe.
koko urabona tukabigenza gute kubona umugore akaze ku mari ye urumva babihingutse imbere ya animateri koko ugatinyuka ngo akira amafaranga ngo uzanzanire ngo ibintu biri mu gikarito ngo kwa Eh, eh, eh, eh.
diregiteri yakwirenza tekereza asanze ari urumogi none ko byarangiye nemeye kuyazana ubwo mama yusufu twamubwira ngo iki sha oyasha ntukagire ubwoba reka tujye gukomanga kwa animateri tubimubwire
aba bana bashaka gutanga ruswa kwa animateri se aho arayakira ubutaha ntuzacika iki gice mumaze kumva cyanditswe na bisangwa nganji benjamin mu bikombe byose by'u rwanda hano mu karere k'ibiyaga bigari
umunyarwanda yagize ati akaryoshye ntigahora mu itama bityo rero natwe turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi gusa mbere y'uko dusoza reka tubibutse ko twaganiriye ku myitwarire y'umwana mu muryango bitewe n'ubwisanzure ahabwa n'ababyeyi twibanze cyane cyane ku kurebera hamwe ingaruka ku myitwarire y'umwana mu gihe ahawe ubwo bwisanzure twabonye ko ubwisanzure buhabwa abana bushobora kuzana ingaruka ku babuhabwa ndetse niba koko ababyeyi bakagombye guterera iyo ngo ni uko bafite uburenganzira
mwe mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
ikiganiro ejo ni buri ku cyumweru saa kumi n'imwe n'iminota itanu za mu gitondo saa mbiri n'iminota itanu ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu za nimugoroba reka dusoze dushimira mwe mwese mwadukurikiye aho muri hose mu bice bitandukanye no mu mirimo itandukanye dushimire kandi bagenzi bacu badufashije gutegura iki kiganiro dorine dahumba niwe mwabanye muri studio ndetse na mugenzi wanjye nicole umuziranenge naho rojeni igena niwe wari uhagarariye iki kiganiro naho ubutaha mu kiganiro ejo cy'ubutaha umwana mwana we naramubohonye ndamutangarira yara muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turabashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda batugejejeho ikiganiro ejo umwanya rero ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi